mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva tangomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi iyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe mu kanya tuza kuyahera ko yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari tubahere muri uganda ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza ko abarenga ibihumbi ijana na mirongo itanu bamaze kwandura virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron ignatius bahizi kampala muri uganda adufite ibindi kuri no nkuru kuri ubu ubwoko bw'icyorezo cya covid cumi n'icyenda buzwi nka omicron burimo gukwirakwira mu bantu ku muvuduko wa makumyabiri na rimwe ku ijana ku munsi mu cyumweru kimwe gishize bingana n'abantu igihumbi na magana atatu bandura buri munsi nk'uko minisitiri ushinzwe amagara y'abantu dr jen acheng yabitangaje ubwo yavugiraga mu nama n'abanyamakuru aherekejwe n'intumwa y'umuryango wita ku magara y'abantu ku isi hose mu gihugu minisitiri yavuze ko igihugu kitakiri mu bihe byo gukumira icyo cyorezo nk'uko byari bimeze mbere aho abanduraga ku munsi bari bari hasi ya gatanu ku ijana ubu akaba ari igihe cy'inkubiri ya gatatu aho ubwandu bwagiye buzamuka bidasubira inyuma kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize kugeza n'ubu bitewe n'uko kubera ubutubahiriza amabwiriza yo kwirinda guhura kw'abantu benshi cyane cyane mu bihe bishize byo kwizihiza noheli n'umwaka mushya n'imyumvire itari yo y'uko abakingiwe badakwiye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'abanduye kuba batakishyira ahantu hiherereye kugira ngo batanduza abandi ibi birimo kutwereka ko tudakomeje kuzirikana amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo dushobora gusubira mu bihe bikomeye nk'ibyo twanyuzemo mu gihe gishize uyu muvuduko w'icyorezo umeze nk'umuriro wo mu iki mu byatsi byumye uje mu gihe umukuru w'igihugu yari aherutse gutangaza mu ijambo rye risoza umwaka ko igihugu cyiteguye kongera gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo n'amashuri yose dore ko ay'ibanze n'ayisumbuyeho yari amaze hafi imyaka ibiri afunze kuva icyo cyorezo cyagereye muri uganda we now intend to fully reopen the economy
ati ubu duteganya gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo ibikorwa by'uburezi hamwe n'ibisata by'imyidagaduro igisata kireba uko abantu bagenda kigiye gusubukura ibikorwa byacu ijana ku ijana ariko abagenzi bose hamwe n'abakora muri icyo gisata bose bagomba kuba barakingiwe kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda arimo kwambara udupfukamunwa amashuri y'ibanze aya pirimeri n'aya sekonderi azafungura tariki icumi z'uku kwezi kwa mbere ububari imyanya yo kwidagaduriramo n'ibindi nk'ibyo bizafungura nyuma y'ibyumweru bibiri amashuri amaze gufungura kimwe no gukuraho umukwabo nyamara ariko nubwo icyari cyaratumye ibi bikorwa birimo n'amashuri bifunga cyiyongereye kuruta uko byari bimeze mbere guhera ku wa mbere tariki icumi amashuri azatangira gufungura nk'uko byateguwe ariko amabwiriza yo kwirinda agakurikizwa kimwe no gukomeza gukingira abatarakingirwa amwe mu mabwiriza mashya yatangajwe n'umukuru w'igihugu ni uko ubu ari ngombwa kugira ngo buri muntu wese akingirwe kandi ko uzaba adafite ikarita yerekana ko yakingiwe atazemererwa kugira mu myanya imwe n'imwe irimo nko mu imodoka zitwara abagenzi kandi ko n'abanyeshuri bose bagejeje imyaka cumi n'umunani bakingirwa ubu minisiteri akaba igiye kuja mu mashuri yose gukingira abagejeje iyo myaka iri zamuka ry'imibare y'abakomeje kwandura iki cyorezo ariko ntabwo riri muri uganda honyine ukurikije umuryango wita ku magara y'abantu ku isi ku isi hose umuvuduko w'abandura wiyongereye cyane ndetse n'uw'abantu icyorezo kirimo guhitana ku munsi uhagarariye umuryango muri uganda dr yonas tegen yavuze ko ingaruka zikomeye zigiye kugaragarira ku mugabane wa afurika ati ni ubwa mbere bibaye kubona abantu basaga imiliyoni bandura mu gihe cy'icyumweru kimwe cyonyine ku isi hose ku isi hose umubare w'abamaze kwandura kuvaho icyorezo cyatangiriye urimo gukabakaba imiliyoni amagana atatu kandi mu masaha makumyabiri n'ane ashize abantu basaga ibihumbi umunani bamaze guhitanwa n'icyorezo ibi binarushaho kuba bibi cyane ku mugabane wa afurika kuko abantu bamaze gukingirwa baracyari bakeya cyane ku bijyanye no gukingirwa iki cyorezo minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri uganda ivuga ko abantu basaga gato imiliyoni cumi n'ibiri aribo bamaze gufata urukingo rwa mbere ku bantu imiliyoni makumyabiri n'ibiri bagambiriwe gukingirwa mu cyiciro cya mbere kandi ku bamaze gukingirwa abasaga gato imiliyoni enye n'ibihumbi amagana atandatu nibo bamaze gufata inkingo zose hari n'abatangiye gufata urukingo rw'inyongera barimo n'umukuru w'igihugu wafashe urukingo rwa gatatu muri kino cyumweru Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda abakora ubucuruzi bw'amazu araramwo abantu n'amazu afungurirwamo bavuga ko uburyo leta yahagurukiye guhana abatubahiriza amabwiriza ya covid ya cumi n'icyenda bishobora kuzobatera igihombo ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu rwanda rdb kivuga ko kimaze guca amande amahoteli utubari n'inzu z'uburiro zitandukanye mu minsi heze mu rwego rwo guhana abat tubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid ya cumi n'icyenda ikigali mu rwanda asumta kabuye adufitiye ibindi kuri ino nkuru iki kigo kivuga ko cyihaye gahunda yo kujya kigaragaza urutonde rw'amahoteli n'amaresitora atubahiriza gahunda yo kwirinda covid cumi n'icyenda mu rwego rwo guca intege ibyo bigo bidakurikiza amabwiriza abafite aya mahoteli bavuga ko ubu buryo bwakozwe bushobora kubatera igihombo mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yahaye ijwi rya amerika yasobanuye ko urutonde rw'ibigo byasohowe byagiye bihanwa mu bihe bitandukanye uyu muyobozi yavuze ko bahisemo kwereka abanyarwanda ayo mahoteli yose mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ayo makosa ni bwana emmanuel nsabimana uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo muri rdb ntabwo ari ibigo byahanwe ubwo itangazo ryasohokaga ahubwo ni ibigo byahanwe mu gihe gitandukanye nyine muri ibihe bya kovide ni ukuvuga ngo mu maresitora cyangwa amahoteli cumi n'umunani cumi n'atanu abari barafungiwe bongeye gufungura sherando buriya yahanwe umwaka ushize yahanwe igihe cy'icyumweru n'amande ariko irafungurirwa irakomeza ibigo kugeza ubu birimo bigifunze hari Carlos Club Hotel hakaba iyitwa Amaris Hotel hakaba na Canal Olympian hari ahantu bajya berekanira amasinema ku irebero si ibyo bitatu nibyo ubu biri gusavinga ukwezi ko gufungwa ariko ibindi byose byarangije kurangiza ibihano byabyo ahubwo nubwo twakoraga itangazo ryerekana ibigo byose byamaze guhanwa muri iki gihe cya kovide si ubwa mbere utubari n'amahoteli byo mu mujyi wa kigali bifunzwe kuko ibyinshi mu byagarutswe ku rutonde rwa rdb byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye umukozi muri rdb uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yagarutse ku makosa agenda agaruka mu bakora muri uru rwego akenshi izi hoteli zinanirwa usanga ari ibintu bijyanye na social distancing ni ukuvuga abantu benshi cyane bigendanye n'umubare w'abantu bagombye kuba bakira ikindi cya kabiri nk'amaresitora cyane cyane ku rwego rw'amaresitora bakunda guhanirwa ni ibijyanye no kuba amasaha ya kafi batayubahiriza ugasanga resitora zigomba gufunga saa saa mbiri cyangwa se saa tatu wahagera saa yine ugasanga baracyafunguye hakaba ahandi wenda usanga badapimisha abakozi ko bakunda amabwiriza bisaba cyangwa se bakinjiza abakiriya niba amabwiriza asaba ko abakiriya bagomba kwinjira bipimisha amasaha makumyabiri n'ane kovide cyangwa se mirongo irindwi n'abiri ugasanga hajemo n'abakiriya urwego rutangaza ko guhana amahoteli atubahiriza ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda bidashobora gusubiza inyuma urwego rw'ubukerarugendo kuko mu rwanda habarurwa amahoteli n'amaresitora arenga igihumbi kandi menshi akora neza gusa abakora muri uru rwego batangaza ko uburyo bwakozwemo havangwa amahoteli yarangije ibihano n'akibirimo byateye urujijo uyu ni bwana nsengiyumva barakabuye uyobora ihuriro ry'abafite amahoteli mu rwanda gufata abantu bahanwe bikagaragara ko banikosoye hanyuma ukabashyira ku rubuga nka kuriya bifite ingaruka itari nziza hari ugutakaza icyizere abantu bari bagufitiye nk'ikigo cyangwa se nk'umucuruzi burya aho umwihariko wacu wera ni uko ibyo dukora ntabwo byungura tubikora gusa ahubwo akenshi usanga byungura n'izindi segiteri nk'abahinzi basapurayinga ibyo kurya ingaruka zo ziraremereye ariko nanone tukavuga tuti uburyo byakozwe ntabwo aribwo bwagombye gukorwamo niba hari abatubahirije amabwiriza abo bagombye nibo bagombye kugaragazwa yuko batubahirije ariko ntibari kuvanga abahanwe abarangije ibihano se bitera urujijo ibyemezo byo gukaza ingamba muri za hoteli no muri resitora byasohotse mu gihe guverinoma yasohoye amabwiriza mashya agenda no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mabwiriza mashya hararebana n'uko iminsi abagenzi bamara mu kato yagiye ku masaha makumyabiri n'ane avuye kuri mirongo irindwi n'abiri ni ibintu byashimishije abatari bake cyane cyane abakunze gukora ingendo zo hanze y'igihugu ikijyanye n'amafaranga twatangaga mu ihoteli urumva niba twishyuraga iminsi itatu tuzishyura umunsi umwe ijoro rimwe aho kugira ngo twishyure amajoro atatu ikindi cya kabiri nk'umuntu ugenda cyane hari igihe ugenda ufite umwanya muto ukamara nk'icyumweru uzi ko ufite icyumweru kimwe ufite icyumweru kimwe warangiza iminsi itatu ukayimara mu ihoteli urumva ni ukuvuga ngo uzajya umaramo umunsi umwe cyangwa amasaha makumyabiri n'ane hanyuma usanga umuryango hakaba n'ibijyanye n'umwanya twamaraga mu ihoteli ni ukuvuga ngo uwo mwanya iminsi itatu noneho umuntu akaba yamara umunsi umwe mu ihoteli cyangwa amasaha makumyabiri n'ane hanyuma indi minsi ibiri isigaye cyangwa andi masaha mirongo ine n'umunani ugasanga umuryango kuko biriya byari ikibazo kubera yuko hari igihe uba ufite akakonje gatoya ukaza uje kureba umuryango kiriya ni icyemezo cyiza leta yafashe kubera yuko abantu benshi babihomberagamo muri ibi byemezo hanagaragaye n'irindi bwiriza rishya risaba ko abagenzi bagenda kuri moto n'amagare hamwe n'ababatwara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha bagomba kuba barikingije covid cumi n'icyenda ndetse uzabirengaho akazajya hano imodoka rusange zasabwe gutwara gusa abagenzi bikingije covid cumi n'icyenda ndetse abazabirengaho bakazajya bafatirwa ibihano ibihano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi ibiciro vy'ibiribwa vya nkenerwa bimaze iminsi vyaraduze abanyagihugu bavuga ko uko kuduzwa kw'ibiciro gufise ingaruka ziremereye imiryango yabo ero jurika neza inayirobi muri kenya niyo nkuru yaduteguriye byaturengeye kubera birazimvye cyane abantu bato bato itukiro nibyo dusuma uno mukenyezi wo mu gisagara ca gitega ku murwa mukuru wa politike w'uburundi amenyesha ko hasa n'uwarengewe n'ibiciro vy'imfungurwa zikinjikwa buri munsi mu miryango y'abarundi umuceri ibiharage ubufu n'ibindi vyaduze ku kiro kimwe amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi we n'abandi banyagihugu biganira ijwi rya amerika uko bimeze igitega byaturengeye kubera birazimvye cyane abantu bato bato itukiro nibyo dusuma umuceri wahora ku cindwi none ugeze kuri bibiri n'atanu bitatu ubufu nibwo rwatwirukirako none nabwo nyine bugeze ku gihumbi n'ijana bwahora ku majani atandatu we muto muto wadohereza igihumbi ku irirasiyo ugacubura abana bagaca bararura umuceri wari abahene ba mwege mukuze mufise amahera none umuntu muto muto abuze ibijumba akabura ibiraya akabura ubugari ayo vyari vy'abantu bato bato mva tugiye kubaho gute ibiciro vy'inzoga urabona aho ugiye unywa ikiyeri kuri bibiri c'umunani amasiteri bibiri n'atanu ibitoro nk'ubu natonze ndi umushoferi guhera mu gitondo ndaronka isukari nahora ngura nk'akarobo none ubu yaduze nyene ubunye ntanakayinwa barafise ingaruka mbi cane kuko nk'ubu nahora ndonka bitatu nkasuma ariko ubu sisuma nk'ubu naho mba mfise bibiri ndabura ingene ndabisumisha iruhande y'ibiciro vy'imfungurwa n'ibinyobwa n'isima yadugijwe yaho rigurwa aba bagabo basigura ko yigurishwa mu kinyegero nk'ikiyayuramutwe nk'isima vrema yarabuze gose kugira uronke n'imifuko ibiri canke itanu uri umuntu mbere mutoto nturonka bisaba kurinda kuja ngo hiyo kwagura amatari n'abandi kandi naho utabamenya isima isima nako yaraduze cane uvuye kuri veni katre mire senkisa uvuye kuri veni sete mire senkisa eka naho mu burengero mu ntara ya bubanza iduzwa ry'ibiciro ryabashitseko umufuko w'ibijumbu nk'urugero waduze inshuro zitatu zose bemeza ko gusumira umuryango ari ikibazo c'ingorabahizi umuceri n'ibihumbi bibiri n'amajana indwi ifu ni igihumbi n'amajana atanu ni ukubera umwimbu mukenya oya ntivyoroshe uriko urasumira umudamu amahera arakuyongana atani ikintu ubona usumye ntibitworohereza twebwe abanyagihugu bato bato jewe ndariko ndadandaza ndandaza ibijumbu birazimvye umufuko kugeza ku mirongo itanu mirongo itandatu uyu mukozi wa leta w'igitega nawe yemeza ko ikiza k'ivyunyura ari ingingo yafashwe n'umukoresha kuva mu bibiri na cumi na gatanu yo kudasubira kongera umushahara abakozi bayo bitewe n'ibihano yafatiwe n'ubumwe bwa buraya nk'ubu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abakozi ba leta ntibarongerwa n'urufaranga rumwe twese ubu n'abana bazava bagwara kwashi noel nkunziza umunyamabanga mukuru wa buko ishirahamwe ry'abaguzi mu burundi asobanura ko iduzwa ry'ibiciro ahanini minini riva ku mvo nyamukuru zibiri umwimbu muke n'ibihe birangiza umwaka bituma benshi basuma kurusha uko bahora ni igihe uca usanga ata mwimbu uriho w'ibintu bya nkenerwa abaguzi bakenera umwimbu baca bakoresha uwuheruka w'umwaka baca bagomba gusa n'abagomba kubizimbako bigaca bituma kandi n'uko abantu babirondera babaye benshi hari umuntu avuga ati jye sino eh, genda ku nweri ntariye aka kantu ntahora mfungura canke ntegenya umwaka gusa usanga rero biciye bituma abantu bose basitanira ku isoko ari benshi Faustin Ndikumana nawe atwara ishyirahamwe Parseme riraba ivy'ubutunzi n'intwaro ibereye asanga ikena ry'amahera y'agaciro ariyo ntandaro ya vyose ubutunzi n'ibihugu bizotugora ko bwisununura ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kidatora inyishu nta bintu byinshi tuzokora nta rurasi ekonomi gishoboka uyu munyagihugu y'ububanza ahamagarira leta kuronsa ifumbire abarimye kugira ngo umwimbu wiyongere bwe nk'icyo usaba leta yohimiriza abenegihugu bakigaga gufumbira leta nayo ikaduha ifumbire abantu bajya basuma ni benshi kandi abakora nabo ni bake kaduha nko- nk'ifumbire ku buntu kugira ngo abarimyi barime perezida ivariste ndayishimiye yamenye ico kibazo kera mu ijambo yashikirije abarundi n'aba mu gihugu ciwe kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri yavuze ko uburimyi n'ubworozi bigiye gutezwa imbere kurusha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turazi ibikenewe ni cane cane imbuto zirobanuye n'ifumbire dukoranye n'ikigo izabu tugiye kwiga ingene tugwiza imbuto mbere tugwize n'ifumbire tugiye gukomeza ubworozi cane cane mu kuzana ibitungwa bifise amaraso mashasha no kubigwiza kugira ngo tugwanye amacugane atuma umwimbu wo mu bworozi uba muke mu kurindira umwimbu uhagije nkuru nziza twarabuko ahamagarira leta kuzana ibicuruzwa bivuye hanze kugira ngo isahize isoko yo hagati mu gihugu ikintu ca mbere dusaba kandi tubibaza yuko gishoboka ni uko nk'uko hari abasitanteri bamwe bamwe bagiye barabikora muri iyi minsi yeze umwaka bohaguruka bose abajejwe intwaro n'abajejwe ivy'urudandazwa mu gihugu bakaraba bagacungera ibiciro kugira ngo abaguzi ntibafatirwe mu makaniwe n'abadandaza iyo leta iriko irabikurikiranira hafi barashobora gutanga intumbero kuko biramaze no kuba iyo babonye yuko vyazimvye rwose kandi bikaba ku isoko bikenye hari ingingo zishobora gufatwa zikorohereza ababizana ku buryo babikura hanze biza ku isoko bigaheza bikaba vyinshi ibiciro bikagabanuka kugeza ubu leta imaze guhagarika gusa iduzwa ry'isima ihingurwa na kompanyi buseko iri ku butaka bw'uburundi ubushikiranganji bw'ubudandaji bwahagaritse iyo ngingo buvuga ko buseko itoduza ibiciro uko yishakiye kandi ifise uturusho ihabwa na leta ku makori n'amatagisi iyo ngingo yanejeje umukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko eroge burikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hirya no hino ku isi habandanya kuvugwa ikibazo c'ikina ry'akazi kuva mu kwa gatatu ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe ikiza ca virusi ya korona caduka ibura ry'akazi ryarushijeho kwiyongera hirya no hino ku isi harimo no mu karere k'ibiyaga bigari uburundi n'u rwanda bibarizwamwo ingingo za leta zigeragezwa gushirwaho mu rwego rwo gutorera inyishu iki kibazo kugeza ubu ni nk'igitonyanga mu nyanja ugeranije n'uburemere bw'ikibazo biterwa n'iki hokorwa iki ngo iki kibazo gikemurwe burundu nivyo mugenzi wacu geoffrey mutagoma agiye kuyagana bwana frank habineza umudepite mu nama nshingamateka y'u rwanda umwe mu bagize komisiyo ifise mu nshingano zayo ibijanye n'abakozi ba leta n'umurimo mutagoma havugana kandi na habyarimana sration umuhinga mu bijanye n'ubutunzi n'akazi ntabwo ko muri rusange bitewe Eh, kuko na benshi bari badafite abari tujya bakoraga mu- mu kazi bavuga akazi kanditse eh, ni ukuvuga ngo akazi bita formerere cyangwa formal sector n'akazi katanditse ariko kita informal sector bose bagizeho ibibazo bamwe barahagaritswe ndetse habayeho ibyo kuvuga ngo abakozi bazajya ba- bakora mirongo itatu ku ijana abandi bakorere mu rugo mbese ngira ngo noneho ubu turi kuri mirongo itanu ku ijana mu bikorera ku giti cyabo abandi barakorera mu rugo muri leta mirongo itanu ku ijana urumva uko- uko byagiye bigenda gutyo n'abakoresha bamwe bagiye babona ko bishoboka ko abakozi bakeya bakora bamwe bakagenda bagabanywa eh, ariko uretse n'icyo na- n'icyo abikora ku giti cyabo icyo binjiza nacyo cyaragabanutse twavuga umusaruro wa- wabo cyangwa se inyungu yaragabanutse kubera nabo byabaye ngombwa ko bagenda bagabanya abakozi So, ugasanga nyine abantu benshi bagiye batakaza akazi ah, bitewe n'iki cyorezo urabona ko ufite umwanya hafi imyaka ibiri nubwo na mbere byari bitameze neza ariko noneho byabaye eh, biri kurushaho Eh, noneho ah, twaba tubuze ah, urebye igihe rimwe na rimwe iyo urebye imibare yo batangaza icyo kigo cy'igihugu ukareba no kuri tere usanga nyine hari igihe biba bidahuye neza ko kuri tere usanga abantu benshi cyane ah, bameze nabi Ah, navuga yuko ari gahunda y'igihugu yitwa hanga umurimo eh, biteganyije ko buri karere kagomba guha- guha- buri gihu- mu gihugu hagomba guhanga ibihumbi n'ibihumbi magana abiri buri mwaka Eh, ariko iyo ah, tu- uko bisuzuma tukajya mu kirere bitandukanye twigeze kubikuraho muri komisiyo abakora y'amakomisiyo y'imibereho y'abaturage twasanze nyine turere dutandukanye leta muri iyo gahunda ya leta icyo dukora ugasanga rero bavuze ngo abantu bagiye muri za gahunda za zindi za cgp ya yindi ya mirimo aho leta ijya baha akantu gatoya iyo abantu abaturage badafite akazi iyo bagize ikintu bakora nk'ibyo kubaka imihanda cyangwa kubaka ibiraro iyo yose bagenda bayibarira muri ya mirimo ariko ugasanga amafaranga umuntu yabonye ku mwaka niba yashoboye kubonamo ibihumbi ijana cyangwa magana abiri wayibara n'umwaka wose amezi cumi n'abiri ugasanga n'ubundi atari ayo mafaranga yatunga umuntu umwaka wose wasanga noneho n'aba bantu bihingira mu mirima yabo bashobora kuba bahinga bakeza cyangwa se ntibeze abo bose baba mu bantu bafite akazi ugasanga nyine bifitemo imibare ku bibarwa ko abantu babonye akazi n'abantu bameze neza na riyalite uko umuntu yagombye kuvuga ati umuntu afite akazi nibura yagombye kuba ahembwa niba ari nka mwarimu agahembwa buri kwezi akaba yashobora kugira ikintu yabona n'inguzanyo noneho ugasanga na kuri tere umuntu wavuga ati ashobora kubona ibihumbi makumyabiri ku mwaka cyangwa mirongo itanu ku mwaka ugasanga ari ikibazo ku byo wavuga ko umuntu afite umurimo iyo mibare nyine y'imihuje na riyalite usanga bitandukanyemo ariko navuga yuko uko byari bimeze mbere ho nibura byari bimezeho nibura neza ariko ubu byabaye byabaye byaragoranye cyane ubu abantu benshi cyane ntabwo bameze neza ndetse n'abagafite bamwe byabaye ngombwa yuko bagabanyije umushahara kugira ngo mwarabibonye ibigo bitandukanye byagiye bivuga ati kubera ikibazo cya kovide umushahara twawugabanyije ntabwo tuzabahemba nk'uko twabahembaga mbere ibyo byose byakunze bigenda biteza ikibazo depite habineza urakoze cyane kuduha iyo mbonerahamwe bwana habyarimana wumvise uko depite habineza asobanura icyo kibazo we abaye nk'uwibanda ku bari basanzwe bafite akazi avuga ati hari n'abagafite byitwa ko gahari ariko mu by'ukuri ntako duse no n'abagaruka kuri bariya rwose ba buri buri batanafite n'icyo cyitwa akazi tugereranya n'uburyo isoko ry'umurimo rihagaze mu rwanda n'uburyo abanyarwanda muri rusange ari abashoboye gukora bakeneye akazi bashoboye no kugakora ari n'abakeneye akazi ariko wenda batanabishoboye ikibazo cy'ibura ry'akazi mu rwanda mwe nk'impuguke mu by'ubukungu mukibona mute kiri ku ruhe rugero urakoze cyane hari ikintu wenda ngira ngo mbanze nemeranye na na honorable ni uko mu by'ukuri n'imibare tunavuga n'abo ngabo uvuga batagafite buri buri imibare igaragaza yuko mu by'ukuri biyongereye muri iki gihe kubera kovide ntabwo ari ukuvuga yuko mbere batabagaho abantu ariko ubu ngubu nibwo ubona bisa naho biteye impungenge cyane kubera yuko iyo urebye usanga hafi umunyarwanda umwe muri batanu nta kazi afite mu banyarwanda bashobora gukora bafite amaboko bafite ubushobozi bwo kuba bakora nta kazi afite urumva ko ni abantu benshi ni abantu benshi kandi icyo gihe iyo mibare turi kuvuga yirengagiza yuko hari n'abo twita ko badafite mu by'ukuri ariko utavuga ko ari akazi nyakazi ari babandi bakora amasaha make cyane ubundi ugasanga ndetse bakora igihe kimwe ikindi gihe ntibakora kandi nabo ugasanga ni nabo benshi ndetse ugereranyije n'abo bantu twita yuko batagafite buri buri ubwo rero iyo urebye usanga muri make ikibazo cy'abantu bitwa ko badafite akazi mu rwanda kimwe kiragenda gifata indi ntera kikagenda kiba ikibazo gikomeye ariko nkakeka yuko leta nayo iri kubibona ko hari ikibazo kubera ko mu by'ukuri uko ubushomeri bwiyongera mu gihugu nako n'ibibazo by'ubukungu bijyanye bishamikiyeho by'ubukungu nabyo bisa naho byiyongera kubera ko burya kimwe mu bituma abaturage babasha kubaho no kwiteza imbere ni amafaranga binjiza mu ngo zabo uburyo bwiza bwo kuyinjiza ni uko babasha kubona akazi cyangwa se bakabasha kwikorera bo ubwabo muri izo mpande zombi rero ari ababona akazi ari n'abikorera ubwabo iyo mibare iragenda nyine igaragaza yuko abatabasha kubishobora bagenda biyongera ariyo mpamvu navugaga ko icyo kibazo giteye impungenge kubera ko mu by'ukuri bivuga yuko byongerera leta umutwaro kubera ko niba abantu badafite akazi leta igomba gushaka uburyo kibabaho cyangwa se akabara imiryango yabo umutwaro cyangwa se ndetse ugasanga n'ibintu bari gukora kugira ngo babashe guteza imbere ingo zabo n'igihugu ntabwo babasha kubikora bityo ugasanga noneho na za ntego twiha zo kuvuga ngo igihugu gitera imbere kive mu rwego runaka kigere mu rwego runaka ugasanga nabyo bizashoboka mu gihe icyo kibazo mu by'ukuri tudahanganye nacyo mu buryo bufatika leta rero nteka ko yari yagitekerejeho kubera ko inarebye usanga umwaka mbere y'igate ya kovide hari hashyizweho gahunda ndende y'imyaka itanu yo kureba ukuntu leta yahangana n'icyo kibazo itanga ndetse ibisubizo bimwe na bimwe gusa biragaragara yuko kovide yatumye izo ngamba zikorwa mu nkokora zitarabashije gushyirwa mu bikorwa nk'uko byari biteganyijwe ariko nibura kuba byari zateganyijwe bigaragaza ko leta nyine yari yabonye ko ikibazo gihari kandi kuba yananitangiye gutekereza uburyo cyakemurwa nkeka yuko ari intambwe ya mbere gusa haracyari urugendo rurerure gutekereza no gutangira gukora kugira ngo ukemure ikibazo biba bitandukanye nkeka rero yuko ikibazo kirahari ntabwo twakirengagiza ariko noneho na kovide ikaba yarabitumye bigumira ku mirari depite frank habineza leta y'u rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zigamije gufasha abantu kubona akazi wowe urazizi kubera ko uri mu bagenzura icyo kibazo kuki ubushomeri bukomeza kuba bwinshi kandi leta ikora uko ishoboye gushyiraho iyo mirimo umuntu umwe mu bantu batanu mu batuye u rwanda ni benshi bwana frank habineza ntabwo ko n'ubundi biterwa n'imiterere y'ubukungu bw'igihugu ubukungu bw'igihugu bwacu usanga n'ubundi tuvuga yuko bushingiye ku buhinzi n'ubworozi ariko wajya kureba nk'ubwo buhinzi n'ubworozi dushingiyeho kuko abantu barenze mirongo inani ku inani batunze ntabwo kazi k'ubuhinzi n'ubworozi ariko iyo ugiye kureba mu giturage aho bikorerwa cyane usanga n'ubundi ni bwa buhinzi n'ubworozi bukorwa budakoze mu buryo bwa kijyambere ku buryo n'igihe abahinzi n'aborozi nabo kugira ngo babone ibibatunga n'ibitunga imiryango yabo ari ikibazo n'ubundi usanga babihinga ariko ugasanga bitabahagije nabo ugasanga n'ubundi bikeneye ibindi biva hanze kugira ngo bishobore kuba byaduhaza habayeho za leta za gahunda ya leta yo gushyira abantu mu makoperative abantu bagiye mu makoperative bashobore kuba bahuriza hamwe amakoperative y'imiceri ariko y'ibigori n'ibindi kugira ngo umusaruro ube wakwiyongera bimwe byagiye bifasha ariko rimwe na rimwe nawe bigateza n'ibindi bibazo kuko usanga n'abantu bahinga iyo miceri bababwira cyangwa se iyo bigori yuko batagomba ku kubijyaho cyangwa kocaho cyane nk'ibigori n'ubuvamo arabibonye na mushize bigaragara mu karere ka rusizi yuko ariko byari bihari n'ahandi yuko abantu bakenewe kotsa cyangwa gufata kuri uwo musaruro wabo bagomba kuwugeza kuri koperative noneho ugasanga n'ubundi umuntu yabonye umusaruro wiwe ariko byarangiza akawusaba kuri koperative ariko yarangiza akajya gushaka no kugura cya kigori kukigura ahandi cyangwa se kugura icyo birayi nabo bahinzi b'ibirayi bagashyira muri koperative ariko bakabaho bikeya bagomba kujya nyuma yaho y'amafaranga babonye bakagomba kujya kugura n'ibirayi n'ibindi bikoresho basanga n'ubundi iyo politiki igomba kwigwaho neza kuko iracyarimo imbogamizi n'ubwo hari izindi n'izindi nyungu zayo zaba zirimo ibyo bintu abantu bakunda gukoraho ubushakashatsi navuga yuko haracyarimo imbogamizi twiza ko imiterere y'ubukungu bwacu iyo twari kuba dufite tuvuga ngo imiterere yacu ishingiye ku nganda ubukungu bwacu bushingiye ku gukora inganda tumeze byari kuba byazamuka cyane ariko bavuga ko dushingiye ku buhinzi n'ubworozi noneho bashyizemo tekinoloji ikoranabuhanga ariko ntabwo turabona umusaruro wayo neza ikindi tuzi ni ubukerarugendo kuko bwo bwinjiza amafaranga menshi cyane ariko kubera iyi kovide bwatumye inyuma cyane urumva ko ibi byose ni imiterere yacu imiterere leta igomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bibe byahinduka abaturage babe bava mu bukene babone akazi bikorera kuki ubushomeri bukomeza kuba bwinshi kandi leta ishyiraho izo ngamba birapfira hebwa na habyarimana urakoze cyane ndagira ngo wenda ntunganire honorable mu by'ukuri iyo bavuze ngo leta irimo irafasha gushaka gushakira abantu imirimo nkeka yuko iyo urebye usanga akenshi bibanda kuri ya mirimo mu by'ukuri twavuga yuko idasaba ubumenyingiro buhambaye ni ya mirimo usanga bavuga ngo twafashije abantu guharura imihanda twafashije abantu gukora mu matera twafashije abantu ndetse abantu bakora mu bikorwa remezo noneho ugasanga mu by'ukuri ikigamijwe iyo tuvuze mu by'ukuri abantu bari hanze y'umurimo mu isoko ry'umurimo mu rwanda usanga tubariramo abantu bari basanzwe bakora akazi nk'ak'ubuhinzi nk'uko yari abivuze ariko bwa buhinzi nyine bubatunze butunze ingo zabo gusa butari ubuhinzi busagurira amasoko ni ukuvuga ngo atari ubuhinzi bwinjiza amafaranga mu ngo zabo abo bantu rero usanga aribo benshi mu by'ukuri usanga bari hafi mirongo itanu na rimwe ku ijana by'abantu bose batari ku isoko ry'umurimo ku buryo ko ikindi gice gisigaye usanga harimo abantu b'abanyeshuri bagera hafi kuri cumi n'icyenda n'ibice umunani ku ijana hakaba n'abandi bantu twita abandi ni ukuvuga aho twita abandi ni babandi babana n'ubumuga cyangwa se abantu bacitse intege batagishakisha akazi nyuma usanga mu by'ukuri ari benshi kubera ko benda kugera kuri makumyabiri n'icyenda ku ijana iyo leta rero iri gushyira ingufu mu gushakira abantu imirimo usanga mu by'ukuri yibanda ku kuvuga ngo reka dufate abari muri bwa buhinzi butabafitiye akamaro babone ikindi bakora cyinjiza amafaranga akaba ino ngaha duce dusozerera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire muri bo harimo diodone cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha
ni radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri Yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika